country people o oh, how una dey this na morning gist o oh, i dey greet una according to una time my country people o oh, i don land i don show o my country people know say dem let us know say the jazz wey be say queen mariam carry come dem need to remove am and ifa e dan don come say na cleansing period be this o dem need to cleanse the palace because the things wey be say olori ronke carry come palace e was You know, align with the spirit that is in the palace so spirit dey clash each other make the worst no come go happen so ifa na hmm, ifa come count everything when e be say dem go take appeal the god and do and do cleansing say because the thing when e dey worry Ronke is not spiritual na something wey dey has to do with her hormonal changes even ifa sef know say there's something wey dem dey call hormonal changes in women say na im dey worry Ronke. Before, and I know say Ronke say, eh, in the fight battle of Musaga for dream. So now, if I don't count waiting, they go bring. If I say they go bring, um, when I uh, parrot, parrot teeth, they go bring lizard, lizard, um, lizard eye. They go bring two goats. They go bring kpokoyeke many many things wey he count wey be say dem go bring my people even the ones wey he far count sef e get some wey dem no go fit see e far say na only im na im go fit see am na im know where im go get am say the thing wey e dey ground be say they go bring money yes they go bring money im go go buy am say na all those things na im go take do the work to avert impending danger when it e be say e wan happen when it e be say make um when it e be say make the bird dey come dey cry for palace for night so when they count everything finish the thing go enter like that kind one m hmm, my people people wey dey do jazz una dey try o no just count money better money go give babalawo say na jazz nowadays babalawo dem don tear eye dem dey make money o oh. so this one count count count the thing enter one m um, nine um nine ronke say what which kind one m um? say just what dem do e no e no pay reach one m um. say na to come remove am now dem say e go pay reach one m oh. which kind wahala be this? hmm. no be small thing o oh, my people which kind wahala be this? so hmm. oniofefe was just looking at dem was just looking at dem oniofefe come stand up to say in one naira when e tear in two e no go e no go enter into dis matter make ro nke make e go find money shey e get money make e go find money say next time if you spend dis kind of money for next time e no e no go go e no go go do jazz then ro o nke call dey tell kabinsi say kabinsi you don hear wetin dem talk na you see how say don be say i deliberately go. bring the jazz come Now, in the process of me looking for solution now i go carry this whole thing come so kabiyesi hmm my people no be small thing o kabiyesi say she she she kpai when e tear ntutu e no go he no go put for this whole matter say anybody anything anybody who who get load who get load make he carry yeah who get load make he carry You say and the only thing the only solution when he get that, be say make all of them, come dey find their level you know say Ooni of don give them ultimatum say oh yeah, oh, im give them from now till this month end say make dem vacate the palace make dem vacate so that if if, if every is dem dey their own nobody go winshin each other anytime wey be say im want to see anyone im go go go see them. na so im go dey do am say because hmm, say because the way be say una dem dey do with their manipulative uh, eh, skill wey be say all of them dey display for this palace say e no over ready to go early RIP. Say the only person when e be say he understand am very well even though sef say um, im marriage with am get as e be before Queen come say na Queen Naomi na im be the person wey be say he really understand Iwebi Kabiyesi. It's just that Iwebi Kabiyesi was careless about this whole thing. If not so, him for no allow Queen um, step out of this palace because when Queen was angry with, with him, was saying that uh, he want to leave everything, he was thinking, ah, this guy not go leave oh, na prophetess oh, we won't leave go, he no go go, na prophetess. And that time, uh, Kabiyesi was so full of himself, was so arrogant, was saying, eh, Queen Naomi be say he come from poor family. He don enter plane before. They talk all sort of thing. Queen was angry, was angry. But although Kabiyesi don apologize, so Kabiyesi don sincerely apologize because he don see say her Queen Naomi self get level. She get level, her eh, level. Queen get level. So some of the some of una one dey think say because of Quinomina prophetess, she dey preach. Say because Quinomina prophetess, she dey preach the word of God, thinking that um, uh, no get money. Hey, if then tell una how much they are making, even all this one will be say Queen They go preach for Abuja, everything. If una know how much church they contribute, they give am, una go no say preaching of the word of God sef is lucrative in Nigeria because especially when you are a deliverance minister na no say queen naomi a deliverance minister yes she has this ability to to fight demon she dey do am she people wey be said dem demon possess They pray for them. so after she go do her talk finish she will come do deli minister deliverance section for for all those possessed people everything so queen naomi she is a very very strong uh, woman and she cannot be uh, if in fact if you if you understand your assignment here on earth life will be easy for you a lot of people are suffering a lot of people are beating about the bush because they never understand the assignment wetin their creator want them to do so queen naomi quick understand her own and she started Now this marriage this Ooni of Ife marriage to her Now come be like say the thing come one. Won't come him that and small but thank god she has already started her work very well look at how she used to preach she even go on on facebook live day before yesterday preaching the gospel counseling people doing so my people na like that the whole thing just be so kabiyesi don finally tell queen ronke say abeg make uh, she pay the money make give ifa the money make ifa go find all the parrot eye and the rest wey be say e wan take do whatever I want to do. Make them do and make the whole matter quench. Say because in not dey for them keep bed the mama fly. So na so na so Queen Ronke come say okay, thank God say she get the money. To say she no get the money na na there agbada for hook back boy. He go do am when he do am finish. But Kabiyesi say make he make sure say he leave the palace by before the ending of this month. Make dem go find house who no see as buy make e rent say na so im e want am say so that when queen naomi come palace only queen naomi and tadenikawo go dey with with am This one wey dem dey want to involve elizabeth i no know whether how true it is all right my people. i go dey bring una more update as things unfold na have a nice day bye